mico ifumba y'ubukire duherukana mugaga na karwera batavuga rumwe ku iyirukanwa rya kankindi ese mama amaherezo yaje kuba yahe mukurikire umukino
none se maniwe ndakumva kagi ese urumva hari igisigayira urebye neza ntacyo none se ubu dushatse ntitwajya gushaka imishwi hanyuma ubworozi bwacu bw'inkoko ntibukomeze guhera mu mishinga erega nanjye nibyo nakubwiraga oya nibyo rwose rwose igihe kirageze kirageze pe none sinzi uko ariyo yari ikomeye ikaba baranayishimye ikindi kandi udukoresho dusigaye kutugura ntabwo tugoranye ntabwo tugoranye Mm, Mm.
dutange umushinga rwose turye amafaranga ariko rero manihura ndakumva ko numvise bavuga ko ngo mu gihe kidatinze inguriranzu twubatse tugomba kuyagura bimeze bite bakagenera erega impamvu yo kuyagura ntugire ngo hari iyindi ni uko mu cyumweru cya mbere imishwi mirongo itanu ikwirwa ahantu hangana na metero imwe kuri imwe Mm.
ese ubwo ni ukuvuga metero karimwe Eh?
ku bantu bizi ariko nyine nawe urabyumva uko inkoko zigenda zikura Mhm.
eh, birumvikana zigomba kugenda zi- ziba ahantu hagutse
Hey, Eh, ariko njye n'ubu ibyo numva nta n'ikibazo kirimo tuzabikora tuzabikora rwose
wiriwe kankingi wiriwe nawe yego N- none se kankingi icyo se kandi i- ibi ni ibiki biri kutubaho wowe nande none se biriya karwera aza yirukana umuntu umuntu gutyo gusa nta n'icyo yamukoshereje ubwo ngubwo urabona koko nawe se yakwirukanyira ahaha yanyirukanye ariko se urumva nyuma yawe buriya atari ngewe utahiwe utahiwe ryari sera niba se utahiwe kwirukanwa nyuma y'imyaka makumyabiri sakindi ntizaba yaramaze kubyara ikindi ahaha ngo imyaka makumyabiri nyine ariko kankindi wagiye ureka eh? cyangwa karwera ntumuzi karwera mumenya hi- ahaha naba se mubwirwa n'iki mpurira hehe nabazwi nawe wowe mubanye neza njyewe njyebanye neza na karwera kankindi njyebanye neza na karwera ariko senza Karame.
gireka gukina abantu ku mubyimba Gute?
ni koko uraza kunyibarishwa ubusa nyuma yo kunyihakana imbere ya nyokobuja kandi uzi neza ko nari nakubwiye ngo umumbwirire ko ndibuze ntinze ariko se koko kankindi n'ubundi ko yari yagambiriye kukwirukana urumva niyo mbimubwira byari kukumarira iki koko cyari kumara iki
none se maniho ndakumva ko twaguze imbabura zo gushyushya imishwi ibindi warumbwiye bitagoye tugomba kugura ni ibiki bakagenera ubu se urabona ibyo kunyweramo amazi n'ibyo kuriramo ibiryo ari byo dufite ariko ye none se inkoko ze ko zitoragura zikeneye amasahani y'iki kandi niko ye umva rero kugurika kagina umenye ko tugiye gukora ubworozi bwa kijyambere tukagura n'amasahani umva mbese ntabwo inkoko zacu nshaka ko zizajya zitoragura ibibonetse byose turumvikana mbese nawe urabyumva tuzajya tuzigaburira ibiryo bijyanye n'ikigero zigiye zigeramo hey mbese ubwo ni ukuvuga ko imishwi itajya nk'inkoko nkuru yenda ati wabimenye buri cyiciro y'ibiryo byacyo turumvikana ndakumva ubwo rero nyine ibyo nari ntangiye nkubwira ko tugomba gushaka ibyo zizajya zinyweramo n'ibyo zizajya ziriramo bihagije Mm.
nabonye mu mfashanyigisho havuga ko imishwi mirongo itanu ikeneye ibyo kunyweramo amazi bing- bijya muri ibura litiro eshanu n'icyo kuriramo gifite nibura uburebure bw'intambwe imwe y'ukuguru hey kajya mubikurikirane neza uko mbikubwira ndakumva ngo uteze nawe inkoko nkuru Mhm.
zikenera ibyo kunyweramo amazi nibura bijyamo litiro cumi litiro cumi z'amazi aha n'ibyo kuriramo bijyamo ni ibiro makumyabiri by'ibiryo nimba ntari uzajya ubikorokirana nk'uko mbikubwiye he eee uko numva izo nkoko zishoka nk'inkara
uwo muri akagenerega amazi ntabwo ahenze urumva se biba ari inzoga
aha Eh, eh, eh, ibyo nta kibazo amazi se ko ari hirya aha ndumva ibyo nta kibazo rwose
ubwo rero nanjye nkajyaho ngo senzage yambwiye ko umwanzi we ari we wanjye nkicara ngo mfite uzandwanirira ishyaka mu gihe nzaba mfite undenganya Eh, naho simenye ko mvugana n'ikirura cyambaye uruhu rw'intama ngo iki iki cyambaye uruhu rw'inkika nti eh? Eh, ni uko umbwiye Hmm, sawa ubwo si icyo utumvise ni iki ko Sawa.
muba mushaka kwigiza nkana ubwo noneho ni ukuvuga ko eh, na gahunda nari ndimo yo kukuvuganira noneho ngo ngo bosi akugarure wowe nta kikubwiye wowe Eh, wowe sawa.
senzage Sawa.
umvuganira irorere si ejo mu cyakare se senza ntabyo nemeye rwose
Eh, nta kibazo uzabyemera ubonye imbuto yabyo uzabyibonera rwose Eh, ariko n'ubundi njyewe nari nanaje mm, nje kumenya amakuru y'inka yawe Eh, eh, inka yanjye Ngenza.
uza- urayishakaho iki senza hari uwayigutumye nuko numvise ko ngo yaraye mu biro by'umudugudu Yamaze.
ahubwo nyine ngo nze ndebe uko bimeze none se bikaba bikurebaho iki ariko mwana ese ko mwumva ufite umutima mubi nuko wari wambwiye ko uza kuzindukira kwa mugaga ntawe usinkamenye ahubwo ko uzindukira mu by'inkawe bari baraye bakwibye ariko nkubaze senza ndakumva wowe ubwo ugira umurongo wemera kandi ugenderaho kanki ubwo bigezaho kunsuzugura reka nigendere ubwo ubwo nyine uranyamaganye ntabwo ngira ngenderaho ndumva kuki ikirungurira kingeza aha Eh?
mu ijosi are hakaba habura ikingo kirenga umunwa harabura akantu gato gato gato gusa Eh, noneho nakizwa n'amaguru ariko ye n'indege zogoga ikirere kandi zigira imiyoboro zinyuramo mu nkaswe nanjye ugendesha amaguru urumva ariko kanyi ako ni agasuzuguro rwose ako ni agasuzuguro urumva ibyo birakureba ye eee saa birandeba cyakora ejo nzajya gusenga ngusabire Eh, imana igukiza uwo mutima mubi Eh.
uzisabire wowe na nyoko buja uzabaze njye sinkunda indyarya
ariko rero kagina hari ikintu ugomba kuzajya witondera nimba ntahari ikintu bita inkingo
Eh?
eee ngo bimeze bite umva rero umbwire Hmm.
ubu uzi ko inkoko zikenera inkingo za hato na hato
inkoko se nazo se bazitera urushinge kwita ko
akagenda rwose ujye ureka kuba umwana rwose waba itako ry'inkoko washyiramo urushinge wowe inkingo zazo bazivanga n'amazi zinywa apo ubwo ubwo si ibyo biragoye urumva ibyo ntacyo bigoye kagina uzi se aho bigoranye urebye neza ni ukubikurikirana uko bikurikirana nyine ngaho se ku munsi wa mbere urumva neza Mhm, ku wa gatatu mhm.
ku wa karindwi yego ku wa cumi na kane cumi na kane ku wa makumyabiri n'umwe Ah.
mbese urebye mu mfashanyigisho Mm.
bigaragaza ko ugomba gukurikiranya iyi minsi nk'uko nyikubwiye ntugire utaruka
Hey, eee ariko ibyo ntibigutere ikibazo manini kagena ndakuzi nushyiramo rimwe uzabyibagirwa
ariko koko mana yanjye ibi ni ibiki biri ku mbavu ndakwinginze umbe hafi kuko intege ziranshiranye ariko ye ariko imana ntiyagorwa ntiyagorwa koko ubwo se urayitabaza ngo izi gutabare mu mafuti yawe witabaza bibi mbabarira kage mbabarira w'inkuru gushora mu bwonko
Eh? ariko se ubundi inka yawe ko wayibonye ubabajwe n'iki mbabajwe n'iki ndaho ishima unezerwe karwera yanyirukanye ngo ntashaka kongera kumbona mu mirima yabo reka reka reka reka nawe reka kunyisekereza ava ye yakwirukanye yanyirukanye karwera nyine.
kwirukana Hmm.
urumva se wowe ibyo byashoboka bite ishime yewe byashobotse yewe nubwo yabikinisha mugaga ntiyabyemera bwacya gusubiza mu mirimo yego ye ubwo si igihango mufitanye koko yakirengaho Eh, eh, igihango mfitanye na mugaga ni ikihe kagi Ah, aha mbiswama reka nkubise ngenda bizi urambasha oya turumbwire icyo gihango uvuga mfitanye na mugaga icyo ari cyo ntiyaguhaye inka se igihango kiruta icyo se ni ikihe kandi nkubwire kagi umbwira se umbwira ibi ayo magambo mabi uzana muri uru rugo umuvumo azarukururamo ntiwibwire ko wowe utazakugeraho amagambo yawe uzana muri uru rugo ariko urumva ukuntu uba unkanika ariko kugira ngo uzanyubahe bisaba ko nzayamukishamo ishi ye baba we kagi wowe unkubita Eh.
uzibeshye maze urebe ngo imbwa zirakurira ku gasozi ye kanyi ngimbwa ngo ngo zizandire ku gasozi Cyane.
Wowe ntabwo nagukubita kanyi wishingikiye wishingikiye iki kanyi ndekura ariko kagi ndekura intumbi yanjye irasama rwose wa mugabo we.
murekure se cyangwa wirebere nyakubwo n'umuheto urafatanya na nyoko mariti niko mariti sa sa uretse sa uretse uretse sa wenda inyana y'imbaho kugira ngo izi mvuganira ni ni ni ni kumfatanya na nyoko A- ahubwo papa niba uzi ubwenge mamutangire umwirinde mwirinda wa umwirinde rwose.
njya kumurambagiza twarajyanye ngo wambwebwe we A- gicucu ahubwo nibyo byago yagize kuko iyo mpamvu ubwo bukwe ntibwari kuba mba narabwishe mfata si ubwanjye bwacyo ni ni nk'ubwanyu ubugoryi se bo wagira ngo uwabaroza yabahereye ku isahani n'umwuga ahambirwa wowe urubuga wa gicucu umusore ungana nawe kuko u- ukigendera ku bitekerezo by- by- bya nyina dore uko rumeze wagira ngo ni ariko igihugu uzi ko nsesa papa niba afite byiza se ni kuki utabigenderaho Eh, niko se amara- Cyangwa njye niko yari simbigenderera.
arambwira ngo nimukoreho ngo ngo ndebe uko ingo ngo- ngo zizanzira ku gasozi simenye ko ari wowe yavugaga sa utuka kubisa n'akataka we icyo nzi cyo ni uko kunyita imbwa nta shema bikwiye kugutera kuko ari wowe wambyaye ushaka kunduka sha mariti usa sha inda yakubyaye yivamo wowe ngo nye- ma- ma- ma- mabyi we tu mwihorere mariti mwihorere icecekere sinzi icyo so noneho yanyoye murakanywa nzobya murakanywa amata y'imiyenzi dore ko sha nanyweye iki se sha nanyweye reka kunsinyagurira sha Ubwo se urabona uri muzima?
Ahubwo iyo mba nagize icyo nywa ngo bereke sha simba bakorode cyangwa basohora mu nzu yanjye mo nk'ahantu wa- wadusura ese urabuzwa n'iki?
mu nzu yanjye ntimuzagarukemo mwabiri ibitutu watinze ahubwo gasohoka na nyamunsi wa nyanayindo sa umva ma- sa re- re- reka- reka- reka- reka nigendere sa reka nigendere wibeshye ningaruka ngo usange aho noneho noneho mwereke uko intama zambagwa akagina sa none se byagenze bite mama mba mwana wa ibya so byihorera ahubwo umbwire kandi umbwize ukuri iki se mama kugeza ubu nta makuru ya rusiya wari wamenya ubwo se koko nayabwirwa n'iki mama cyangwa nayamenya ubwo koko ntabiguhisha mwana wa ko nkwitegereza nkabona umbeshya koko uragenda ukabiri utazi amakuru ya rusiya n'ukuntu wamukundaga maze ntuhangayike none se nkurayizi iki se mama nta makuru ye nzi kandi ibera ntamuhangayikishije cyane
koko ubwo ntabwo umbeshya rwose sinkubeshya mama marite ngumwe ko wanjye urahirireho uzane rwose nkurahirireho ko niba nkubeshya nzangare ku gasozi mwana wa reka nizere ibyo umbwiye n'ubundi umuco wo kubeshya ntiwawigeze mama niyo byangwirira nkabeshya ntabeshya abandi oya rwose wivunika nabyemeye ariko nuyamenya uzambwire ako kanya rwose ninyamenya ntazandaramo
harya mukamba karame patoro ejo si bwo uzakora mu kwawe ra yego rwose nzareba uko nkorera pavuro zanjye nari nihaye gahunda yo kuzicira amashami nkanazishingirira Mm, none se mukamba karame harya ibyo nabyo urabizi patoro ariko uzi ko nawe mwibagirwa vuba koko none se ya mahugurwa mwatwoherejemo ugira ngo byo ntibabitwigishije harya Eh, twarabyize rwose okay Mm, batubwiyeho kugira ngo ushobore kongera umusaruro wa pavuro n'ubwiza bwawo Mm, ari ngombwa kwicira amashami kugira ngo nyine igihingwa kizamuke neza ibyo nibyo rwose Eh, Mm, ubu rero nzagenda mhm, nimero yose yo ku mpande yo munsi y'aho ururabo rubanza rutereye mm, nyakureho mhm.
Eh, kugira ngo pavuro zanjye zigende zishe zumva kandi nyine zigire n'ishusho nziza
si ibyo gusa ariko Eh, kuko gukata amashami bigabanya ubucucike bw'ibihingwa mm, bityo rero umuyaga ugahitamo neza hakumuka yego Eh, kandi rero bikabirinda indwara ziterwa n'uduhumyo Mm.
n'udukoko twangiza imyaka dukunda ahantu hahereye cyane nibyo rwose Eh, ni byiza rwose uzabikore neza yego Mm.
Mm.
ubwo tuzavugana ejo bundi rero wagarutse mu kazi yego murakoze patoro Mm.
A- a- ariko rero bose hari ikintu rwose numvaga nshaka kubabwira iki se mukama
mbese Mm.
hari ikintu rwose nyakubahwa amaze iminsi mfite ku mutima gihora rwose kinkomanga noneho aho mu mpereye inka bwo rwose numvise birushijeho kunshengura umutima mukama Mm, karame none se icyo kintu ni igiki
Mm, mbese mu by'ukuri ngewe rwose patoro ngewe nagira ngo mbisabire imbabazi mbabazi Eh, mbabazi rwose.
z'iki se kandi
kandi rero rwose nyakubahwa ntimugire ngo ni ibintu byo kwiyerurutswa rwose imbabazi nzi- nzibasabye zimvuye ku mutima nyine ndakubaza imbabazi z'iki
mbese buriya Mm.
nta- ntaciye hirya ku ruhande patoro rwose ngewe narabahemukiye mama mukiki se kandi Mm? ntabyo nzi patoro rwose rwose rwose mu mbabarire narabagambaniye
Eh?
Mm, narabagambaniye warangambaniye wowe mukamana ngewe rwose ye wangambaniye iki se kandi kuri ibi
rwose mbese nakoze amakosa rwose ariko nanjye ntabwo ari njyewe rwose mm, patorol rwose njyewe nabitewe n'intege nke zanjye rwose mm, ni ukunanirwa kwitandukanya n'umugabo wanjye muri gahunda mbi yo kuguhuguza umurimo wawe apfu se ntibizi ko hari umuye umutima Ese kazi, Hmm?
nawe uramuzi nyine ni murumuna wawe Reka rwose biriya byararangiye kandi burya ikigiye kwa murumuna wanjye ntabwo kiba gipfuye ubusa ntabwo kiba gitakaye rwose U- ubwo se imbabazi murazimpaye patorol rwose kuba mumbwire niba wazisabye mumbabarira.
birakuruhuye
ohoho ubu se ko mukamana yihaye gusaba imbabazi z'icyaha umugabo we atemeye bizamugwa amahoro ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya fesibuku minagiri